mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane ninahazwe mu rwanda bamwe mu bashingwamanza bavuga ko ingingo zafashwe na leta mu mugambi wo gutuza ikiza ca covid ya cumi n'icenda zatumye badashobora kurangura neza amabanga yabo yo kunganira ababitura iyi guma mu rugo ho rwose ntabwo biragoye mu by'ukuri biragoye kuko usanga n'abametere bose bari kubaza mu magurupe se kugira ngo umuntu yunganire umuntu muri parike turabigenza gute uyu ni metre mukamusoni antoinette umushingwamanza akorera i kigali ku murwa mukuru w'u rwanda ibiganiro vy'ikurwaho ry'ibihano ku burundi vyatanguye hagati ya leta y'ico gihugu n'umuryango w'ubumwe bwa buraya ico izo mpande zibiri zigona ni muri ano makuru kuyagezwe hirya nino ku isi muri make uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yahinduye abanyamategeko bazomuburanira mu nama nkenguzamateka ya amerika mu ndwiza muri myanmar abashingamateka amajana bafungishijwe icamaso inyuma ya kudeta yabaye ejo aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu amakuru agezweho ijya nino ku isi turahera aha muri leta zunze ubumwe za amerika aho uwahoze ari perezida w'iki gihugu donald trump yahinduye abanyamategeko bazomuburanira muri sena ya amerika mu ndwiza ibindi na mugenzi wacu thomas kamirindi
urubanza ruzatangira kuwa kabiri tariki ya cyenda y'uku kwezi abanyamategeko batanu bagombaga kuburanira trump bari bayobowe na batch bowers na debora barbier beguye mu mpera z'icyumweru gishize kubera kutumvikana na trump ku mikorere yabo nk'uko ibinyamakuru bitandukanye bibyemeza trump yashakaga ko bazaburana bashimangira ko yibwa amajwi mu matora ya perezida wa repubulika yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize abanyamategeko be bo bashakaga kuburana bashyira imbere ko urubanza rwe runyuranyije n'itegeko nshinga kuko rubaye trump yaravuye ku butegetsi trump yatangaje ko yahaye akazi abandi bavoka bayobowe n'abitwa david shen na bruce castor shen afite imyaka mirongo itandatu n'irindwi y'amavuko ni inzobere mu by'amategeko mpanabyaha n'amategeko arengera uburenganzira bwa gisivili naho castor afite imyaka mirongo itanu n'icyenda y'amavuko yazobereye mu mategeko mpanabyaha n'amategeko y'ubucuruzi na mbonezamubano yabaye umushinjacyaha wo ku rwego rw'igihugu muri iki gihe ni minisitiri w'ubutabera ku bw'ubusigire wa leta ya pennsylvania iri mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika mu cyumweru gishize nibwo umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika wagejeje muri sena ikirego bita impeachment mu cyongereza abadepite bashinja perezida trump icyaha kimwe cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi igihe abayoboke be bagabaga igitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere gushize cyahitanye abantu batandatu muri myanmar naho abashingamateka amajana bafungishijwe icamaso nyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi ryabaye ejo kuwa mbere n'ubu ndacari kumwe na mugenzi wacu thomas kamirindi igisirikari cyahiritse ubutegetsi gitunguye abadepite bari bateraniye mu nama bamwe ariko bafungiye mu ngo zabo abandi aribo benshi bagera kuri magana ane bagotewe n'abasirikare mu ngoro y'inteko ishinga amategeko mu murwa mukuru neipitawu ntibashobora gusohoka cyangwa gusurwa bamwe mu bari bariko babashije guhamagara kuri telefoni bene wabo hanze na bimwe mu bigo ntaramakuru mpuzamahanga batangaza ko abapolisi benshi bari imbere mu ngoro yabo kandi ko bafite impungenge ko bashobora kwimurirwa ahandi batazi bavuga kandi ko umukuru w'igihugu madamu aung san suki adafungiye hamwe nabo ntibazi aho ari ishyaka rye national league for democracy ryasohoye itangazo ku mbuga nkoranyambaga facebook risaba abasirikari kubahiriza ibyavuye mu matora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize ari nayo yabaye intandaro ya kudeta no kurekura abayobozi baryo bose bafunze rivuga ko kudeta inyuranyije n'itegeko nshinga kandi ko ikubise hasi ubusugire bwa rubanda loni umuryango w'abibumbye yatangaje ko ihangayikishijwe cyane n'abaturage b'abayisilamu ba myanmar bo mu bwoko bw'abarohingiya mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi abasirikari babirayemo barabica bohera n'abandi bagera ku bihumbi magana arindwi na mirongo ine bahungira mu gihugu baturanye cya bangladesh loni ibyita ibyaha byibasiye inyokomuntu kandi ko bishobora kuba ari na jenoside ifite impungenge ko bishobora kongera kuba nyuma y'iyi kudeta ku barohingiya ibihumbi magana atandatu bakiri mu gihugu imbere muri myanmar uyu munsi inteko yayo ishinzwe umutekano ku isi irateganya gukora inama yihutirwa mu mwiherero kuri iki kibazo nk'uko perezida wayo muri uku kwezi kwa kabiri ambasaderi barbara woodward w'ubwongereza yabitangarije abanyamakuru thomas kamirindi bandaniriza muri burkina faso aho abana ibihumbi n'ibihumbi bataye ishuri kubera intambara z'intagondwa zitiriye idini rya isilamu bakoreshwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro arimo inzahabu abaharanira agateka kazina muntu bakaba bafise impungenge ko ibi bishobora kubicira ubuzima burkina faso ni iya gatatu ikize cyane kuri zahabu muri afurika ibinombe bigera ku gihumbi bikora ku buryo bwa gakondo kandi abenshi babikoramo n'abana bashobora kuba bagera ku bihumbi makumyabiri umunyamakuru w'ijwi rya amerika henry wilkins yasuye kimwe muri ibi binombe bya zahabu ahitwa buda mu majyaruguru ya burkina faso aragira ati bamwe na bamwe muri bene byo bemeza ko atari byiza gukoresha abana ariko kandi bagasobanura ko badafite aka kazi nanone bashobora gutwarwa mu mitwe y'abicanyi umwe mu bana yaganiriye nabo witwa aziz zabre amaze imyaka ibiri ataye ishuri avuga ko mu kwezi ashobora gukorera amafaranga angana n'amadolari mirongo cyenda uyavunje ati igice kimwe nyoherereza ababyeyi banjye ikindi nkayagumana kugira ngo nanjye nyakoreshe utwanjye imitwe y'intagondwa igitera n'ibi binombe igategeka ko bagabana amafaranga ubu buzima buhangayikishije imiryango iharanira uburenganzira bw'abana by'umwihariko unicef ikigega cya loni gishinzwe abana ivuga ko irimo ikorana n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze muri burkina faso kugira ngo bafatanye kugishakira umuti mu mizi
arakoze mugenzi wacu thomas kamirindi kuri ayo makuru agezweho hirya nino ku isi yaduteguriye akaba ahejeje kudushikiriza hejuru ya amerika mukomeje kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndabibutse ko muyumva kuri za fm zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave ahandi mushobora kutwumva ikibiriraho ni kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya facebook yacu youtube na instagram ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu gihugu cy'u rwanda aho polisi y'ico gihugu itangaza ko mu kiringo c'ababa indwi zibiri imaze guta muri yompi abaharurwa mu bihumbi ijana barenze ku mabwirizwa yo gukingikiza ca virusi ya korona ku rundi ruhande hari abahinga mu vy'ubuvuzi bemeza ko abanyagihugu bamaze kurambirwa zimwe mu ngingo zafashwe harimwo ukugumizwa mu mihana yabo eric bagira ubusa i kigali mu rwanda udufitiye inkuru irambuye ufatiye ku bitangazwa na polisi y'igihugu byumvikana ko ibyumweru bibiri birangiye byagoye benshi mu kubahiriza ingamba ziheruka gushyirwaho n'ubutegetsi mu mugambi wo guhangana n'icyorezo covid cumi n'icyenda umuvugizi wa polisi cp jean bosco kabera yatangaje ko ababarirwa mu bihumbi ijana batawe muri yombi barenze ku mabwiriza bakaba mu bihumbi ijana ariko hari ukutambara agapfukamunwa kandi urabyumva muri iki gihe mu by'ukuri amezi icumi tumaze ikintu cyo kuvuga agapfukamunwa ntabwo gikwiye kuba ari ikibazo icya kabiri ni abantu bafatirwa mu tubari ubu polisi hari abantu igifata basinze muri lockdown basinze bagenda mu muhanda batwaye imodoka ugasanga umuntu yasinze ibyo birakwereka uburyo abantu basa naho mu by'ukuri eh, batabyumva neza Eh, hari abantu bafatwa eh, bagiye muri house parties cyangwa bahuriye hamwe ibyo turabizi byagiye bisobanurwaho kenshi n'inzego zibishinzwe z'ubuvuzi zizi neza uburyo iki cyorezo gikwirakwira cyangwa se cyanduzwa kikanandura abo nabo baracyagaragara uretse gahunda ya guma mu rugo ku batuye mu murwa mukuru w'u rwanda isa n'umwihariko mu byumweru bibiri bishize nta n'uwari wemerewe kurenga akarere ajya mu kandi ku batuye hanze yawo atabisabye uburenganzira umuvugizi wa polisi akavuga ko n'abasabaga impushya batazikoreshaga uko bikwiye bigaragara ko hari abantu batumvise amabwiriza neza agisohoka twavuze ko bakwiye kuyasoma bakayumva ariko bigaragara yuko mu by'ukuri batabikora ngenda atanga ingero umuntu asaba uruhushya akavuga yuko ari bujyane na moto moto ntabwo zemerewe gutwara abantu cyangwa ari bujyane n'igare ntabwo amagare yemerewe gutwara abantu ibyo barabizi umuntu asaba uruhushya ubwo akarusaba ugiye kumutwara akarusaba bombi bagakoresha ibiranga ikinyabiziga cyangwa ikinyabiziga purake Eh, umuntu asaba uruhushya wo kuvuga ngo ngewe ngiye gusura umuntu urwaye ukava mu mujyi wa kigali uri muri lockdown cyangwa uri muri guma mu rugo ukavuga ko ugiye mu ntara Eh, urumva rero ibyo bintu byose ntabwo babizi ariko twebwe inshingano zacu ni ugukomeza kwigisha ni ugukomeza kubasobanurira ubusanzwe abafatwa barenze ku mabwiriza polisi bajyana ahabugenewe nko mu masitade n'ahandi bagataha byibura ucibwa ihazabu rito ni amafaranga ibihumbi icumi y'amanyarwanda abahanga mu buvuzi bemeza ko uko abaturage batangiye bubahiriza ingamba iki cyorezo cy'icyaduka ku butaka bw'u rwanda basanga barushaho kudohoka umunsi ku wundi imwe mu mpamvu zaba zibibatera ngo harimo no kurambirwa kubahiriza amabwiriza gusa ngo bisaba gukomeza kwigisha mu bihe nk'ibi biba bitoroshye uku niko dr mineras nkeshimana uba mu itsinda ry'igihugu rishinzwe guhangana na covid cumi n'icyenda aherutse kubibwira ijwi ry'amerika ubwiyongere bw'abarwayi cyangwa abapfa bijyanye no kurambirwa kuko amezi abaye menshi abaturage ntabwo bakibasha kumva amahame nk'uko yanditse haravuga ati igihe twahereye kugeza ubu so ni uguhozaho kuko ibyo ngibyo bibaviramo kwandura cyangwa gusubira aho twavuye urumva guhera mu kwa gatatu kugeza ubu ngubu tubabwira tuti mukaraba intoki muhagarike ingendo zitari ngombwa mwambara agapfukamunwa kandi mukambare neza iyo muri mu bandi urumva ko amezi ni menshi kuko indwara nk'izi byorezo akenshi ikintu cya mbere zibangamira ni ukwishyira ukizana n'urujya n'uruza rw'abantu inyigisho dukora ni ukubarema umutima no kubashyiramo izo ntege kuko ntabwo ari ikibazo cy'abanyarwanda gusa ni ikibazo cy'isi yose buri wese araremerewe ariko buri wese abishyizemo ubushake kandi abanyarwanda barumva nibaza ko n'inkundura ya kabiri izagenda neza imwe mu ngamba zikunze kugora abatari bake ni gahunda ya guma mu rugo y'abahanga mu buvuzi bayifata nk'imwe mu nkingi za mwamba mu gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo covid cumi n'icyenda iyi ni nayo ikunze kugonga abamikoro make barya ari uko bakoze tumeze nabi guma mu rugo itumereye nabi mwebwe ntabwo bishoboka ko mwaguma mu rugo urabona twebwe nk'ubu n'ubundi ni nk'abari mu rugo tutuye hano hepfo mu rwampara ubu umuntu aba ateye imbere hananura amaguru kuko n'ubundi nta kazi wabona abantu niyo babona uko basohoka ngo baze gutwara abakozi ni nko kunanura amaguru nta- ni nk'aho turi mu rugo n'ubundi uno muntu araza akaba ari hano yagera akarakabona nk'umuntu uje guhaha akagakora nyine aka- bakamuha magana atanu yo kwiririra ku rundi ruhande hari n'abasanga guma mu rugo ibidakwiye cyane ku bihugu bikennye bwana kanizuwesi bihira impuguke mu by'ubukungu no mu buvuzi nawe yabibwiye ijwi ry'amerika ariko njye mbona guma mu rugo atari cyo gisubizo cyiza kuri iyi ndwara igisubizo cyagombye kuba yuko bapima abantu benshi kandi abantu bamaze kubona ko ari bazima bagakora amasaha y'akazi ahagije haba mu cyaro haba mu mujyi kuko iyo hari iki cyorezo ni nk'intambara abantu barakora cyane kugira ngo umusaruro mbumbe w'igihugu wiyongere noneho abantu babashe kubona ibyo kurya babone ibi- ibyo kugaburira abadakora ako kazi babone n'ibyo kujyana mu nganda ndetse haboneke n'ibyoherezwa mu mahanga ku bantu batabigira polisi itangaje ibi mu gihe habura amasaha make ngo guverinoma yongere ivugurura izindi ngamba nshya zijyanye no kwirinda covid cumi n'icyenda icyakora ibigaragara mu mbuga nkoranyambaga byo biboneka ko benshi bakomeje kwinuba cyane kuri gahunda ya guma mu rugo baribaza niba izi ngamba zimazeho iminsi zishobora gukomeza cyangwa se zimwe muri zo binubira zavanwaho byose biracyari mu biganza bya guverinoma hagati aho mu mujyi wa kigali ho bari muri guma mu rugo ubutegetsi bukomeje gutanga ibiribwa mu cyiciro cya kabiri ku bababaye kurusha abandi burabarura abaturage basaga ibihumbi magana atanu bakeneye kugaburirwa imibare y'inzego z'ubuzima igaragaza ko kuva covid cumi n'icyenda yaduka ku butaka bw'u rwanda basaga ibihumbi cumi na bitanu bamaze kwandura abarenga ibihumbi icumi bo barakize hafi ibihumbi bitanu baracyarwaye barimo cumi n'umunani barembye naho ijana na mirongo cyenda n'umunani bo kimaze kubahitana eh wagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku vyikiza ca virusi ya korona mu rwanda bamwe mu bakora umwuga wo kunganira abantu mu butungane baba mu gisagara ca kigali batangaza ko ingingo yo kuguma mu mihana yabujije guhura n'abo bunganira urwego rujejwe iperereza muri ico gihugu ribe mu mpfunyapfunyo rwo ruvuga ko ata muntu rwo kubahuka kubaza atunganiwe mu mategeko inkuru ya mugenzi wacu asumuta kaboyi ari kigali mu rwanda umujyi wa kigali urangije ibyumweru bibiri uri muri gahunda ya guma mu rugo aho inzego nyinshi z'imirimo zahagaritswe keretse nke zemerewe gukora ubuyobozi buvuga ko zitanga serivisi zihutirwa mu zemerewe urwego rw'abunganira abandi mu nkiko ntirurimo abakora uyu mwuga bavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko byadindije imirimo yabo ndetse bikaba bifite ingaruka ku bifuza ubutabera bwuzuye uyu ni metere mukamusoni antoinette iyi guma mu rugo ho rwose ntabwo biragoye mu by'ukuri biragoye kuko usanga n'abametire bose bari kubaza mu magurupe se kugira ngo umuntu yunganire umuntu muri parike turabigenza gute ariko hari igihe ushobora no kubisaba ntubihabwe ugasanga yenda mesaje yawe ntigiye ushobora kuba ufite nk'umwavo kuri mu ntara ushaka ko ari we akunganira kukugeraho ntabwo byoroshye adafite imodoka byo ntibishoboka kuko kugira ngo usabe uruhushya ugomba kugaragaza imodoka purake n'umushoferi ubigutware cyangwa wowe ubwawe icyo gihe ushobora kunganirwa n'ubwo utashakaga kubera ibihe biragira ingaruka ki ibyo ari byo byose mu by'ukuri buriya umuntu iyo agiye gushaka umunyamategeko ashaka umunyamategeko yizeye kandi yihitiyemo ni nako itegeko ribiteganya mu gihe adashobora rero kuko udashobora kumubona kandi ari we wifuzaga byanze bikunze biragira ingaruka kuri ku miburanire yawe cyangwa ku kwisobanura imbere y'umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha harabaho imbogamizi ku bijyanye n'ubutabera mugenzi we metere kayitare evode watangaza ko abakiriya be yagerageje kubunganira atiriwe asaba uruhushya gusa akemeza ko nubwo yagize ayo mahirwe ntihagire umutangira ariko hari bagenzi be bagiye bahura n'iki kibazo niba ufashe aporoci yo gusaba uruhushya kandi bagutelefone bati umuntu umuntu arafashwe ugakeneye umwavoka ukajya gusaba uruhushya ukazabona we ejo cyangwa ejo bundi urumva icyo gihe nyine biba ari ikibazo kuko ziriya mpushya ziratinda muri rusange ntabwo zihura buri gihe n'igihe uzishakira ariko ngewe ntazo nigeze nsaba ngewe njyana ikarita yanjye nkabwira abapolisi ko niba bashaka kubiverifiya mubaze porokireri ko nta muntu wanjye afunze gutya kandi ko atari igihe mwavoka uje kumureba biriya bintu by'umushya iyo urwatsi uyu munsi rushobora kuzaza ejo kandi umuntu wawe yagombaga kubazwa uyu munsi bikazaza ejo cyangwa se ntibinaze wenda bashobora no kurwanga simbizi ni ukuvuga ngo abavoka bakagombye kuba barashyizweho muri kuri lisite y'abantu bemerewe kugenda batiriwe basabwa uruhushya abo twunganira byanze bikunze bashobora kuhava kuko urumva niba ujya gusaba uruhushya ntirunaboneke cyangwa rukazaboneka ejo uwunganira afunze agafungwa nta muntu afite umwunganira ibibazo rye rikimuka bigatinda akamara n'iminsi ku ruhande rw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib murangira thierry umuvugizi w'uru rwego yatangarije radiyo ijwi rya amerika ko bashyizeho uburyo bushya abantu bifashisha batanga ikirego yasobanuye ko ushaka gutanga ikirego ashobora guhamagara ku murongo w'ijana na mirongo itandatu na gatandatu cyangwa se bakarega bakoresheje ikoranabuhanga cyangwa se bakaba bakwaka uruhushya bakagana rib ku cyicaro cyabo uyu muvugizi asobanura ko no ku ruhande rw'uregwa nawe amategeko ateganya ko kunganirwa ari uburenganzira bwe ntakuka icyo twemera cya mbere kandi kigomba kubahirizwa ubwunganizi ni uburenganzira bw'umuntu bw'ibanze bugomba kubahirizwa icyo gihe rero iyo akeneye umwunganizi aratubwira tukamuhamagara noneho abavoka nabo hari uburyo asaba uruhusa rwa muvumenti mu nzego zabishinzwe akaza akamwunganira aho niho hari ikibazo kuko hari nk'abavoka twavuganye bakavuga bati ushobora gusaba uruhushya nka saa yine bakaruguha saa cyenda cyangwa se saa munani cyangwa se ntibanaruguhe wa wundi wagombaga kubazwa bigenda gute icyo navuze ni uko uburenganzira bwo kunganira nako bwo kunganirwa bwo ni ihame bugomba kubahirizwa bugomba kubahirizwa uvuga ngo yasabye biratinda dushobora kumutegereza kugeza igihe agiye ariko ndumva neza ko abatanga abatanga izo mpushya nabwo icyo kintu bacyumva abatanga impushya ashobora kuba atatinda kuko yabyirengagije kuko gusa yahuye n'akandi kazi icyo gihe mwebwe se mufata umwanya wo gutegereza umwavoka ubu nta muntu mubaza atunganiwe ntawe tubaza atunganiwe iyo akenewe umwunganizi iyo akeneye kunganirwa ntabwo ibyo ngibyo rib yabikora ariko nanone mushobora kurenza ya minsi mu gihe mugitegereje wa mwavoka ya minsi mugenewe n'amategeko iyo minsi twayirenza ntibishoboka ntabwo twayirenza bunganira abantu mu nkiko basaba inzego zifata ibyemezo ko mu mirimo imwe n'imwe ijya ikomorirwa igakomeza gukora mu gihe hari gahunda ya guma mu rugo bazongeramo iyabunganira abandi mu nkiko kuko nabo bafite umurimo ukomeye wo kurwana ku burenganzira bwa muntu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dutandukira avugwa ku burundi ubu naho kuri uno wa kabiri umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu albert shingiro yatanguje ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ibiganiro hagati ya leta n'abaserukira umuryango w'ubumwe bwa buraya ni ibiganiro bigamije kuraba uko ibihano uburundi bwafatiwe n'uwo muryango vyovanwaho umenyesha amakuru y'ijwi rya amerika eloge wirikaneza yabidukurikiraniye umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu albert shingiro yemeje ko amatati no kutumvikana vyibonekeje hagati y'igihugu ciwe n'umuryango w'umwe bwa buraya bitakigira ishingiro kandi yizeza ko ubu ibibazo vyose bibwirizwa gufatwa nk'akahise
arrive à point nommé. Il arrive au moment où la température dans les relations entre le Burundi et vos pays respectifs commence à remonter. Nous sommes confiants que cette température atteindra le niveau normal du réchauffement.
umubonano uje hageze ushitse mu gihe igipimo c'ubushuhe hagati y'uburundi n'ibihugu vyanyu catanguye kuduga turizera ko ico gipimo kizogera ku rugero ruzima inyuma y'ibi biganiro dutanguye twese dufise ugushaka kubitwerekeye birampimbaye kubemerera ugushaka kwa leta y'uburundi urugamba nyamukuru ubu ni ukuganira kuganira n'abaterankunga batandukanye b'uburundi kugira ngo amatati ya kahise arangire kutumvikana kwa kahise kubwirizwa kuvanwaho kugira ngo turabe kazoza n'umwizero nk'abagenzi b'igihe kirekire dutegerezwa kwanka kuba imbohe za kahise tukaraba mu nzira imwe twerekeza hamwe bashinga ntayo bapfasoni murabizi neza ko ibiduhuza bihambaye kurusha ibidutandukanya ko biri uko nta burenganzira dufise bwo gukwega amaguru muri bino biganiro dutanguye
est plus profond que ce qui nous divise. Ceci étant, nous n'avons pas le droit de traîner les pieds
niko shingiro yavuze yugurura ino nama albert shingiro amenyesha kandi ko atamahitamo abiri ahari ibiganiro ni ngombwa ko bitanga umusaruro mwiza abanyagihugu b'ibihugu byacu badushinze ijisho tubwirizwa kugira icyo dushyitseko kandi atari icyo ari cyo cyose gitegerezwa kuba ciza nitwabishobora azoba ari insinzi rusange tunaniwe ni uko nyene tuzosangira ukunanirwa mugabo iki gicapo ca nyuma ntikinashoboka turi hano kugira ngo tubishikeko niko umugabo yazu cyane mu myaka itanu ishize yaserukira Burundi muri New York ashikiriza amajambo akarishe kumwe bwa buraya yongeye ko Claude Bochu aserukira umwe bwa buraya mu Burundi nawe nyene yerekanye ko atayindi nzira ibintu bitegerezwa gufata atari y'umwumvikano Vous avez fait allusion, vous avez utilisé différentes métaphores que d'ailleurs j'avais déjà un peu entendu dans la bouche de monsieur le président de la République comme hier n'est pas aujourd'hui
mwakoresheje imvugo mfobeko cyane mbere nari maze kumva mu kanwa ka perezida wa repubulika mutejos uyu munsi canke naho muti gari ya moshi yahagurutse nyemerera nanje nkoresha imwe igikuru ni inzira ifatwa niryo hangiro ry'ibi biganiro kuko bibaho mu migenderanire isanzwe inshuti zirahura zikaganira ku bintu bitandukanye bisigura ko hari ugushaka hama hari inzira niko umufaransa azarukira umuryango w'ubumwe bwa buraya mu burundi yavuze inyuma y'umubonano wo kuri uyu wa kabiri hasinywa amasezerano yo gukomeza ibiganiro n'umwumvikano ariko nta kintu kinini kindi cashikirijwe umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yavuze ko muri make ibiganiro bigiye gukomeza ubumwe bwa buraya bwahagaritse imigenderanire na leta y'uburundi mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu buyagiriza guhonyanga agateka kazina muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo kuva ico gihe bwahagaritse imfashanyo bwaha leta buhitamwo kwicisha mu amashirahamwe yigenga n'ibindi bisata vya ONU bikorera muri ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika ibihana abategetsi b'u Burundi ntibahengeshanije kuvyita ivy'agahotoro basaba ko vyovanwaho Eroje Urika neza ijwi rya Amerika tukiri kuri no nkuru umuhari map Burundi usaba umwe bwa buraya kugumiza mu bihano igihugu c'u Burundi Emery Pacifique igira neza mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yasiguye ko agateka kazina muntu mu gihugu c'u Burundi kagihonyangwa muri make novuga yuko mu muhari map urundi buhire turi abantu bakunda igihugu turi abantu bifuza yuko uburundi bugiranira imibano myiza n'ibihugu byose byo ku isi ariko rero turi n'abantu bakunda abarundi turazi neza yuko iyi leta iriho yakoze ibintu byose bishoboka kugira ngo habeho abarundi bamwe bakumigwa mu bijyanye n'intwaro n'ibijyanye n'ibya politiki ibijyanye n'agateka kabo mu gihugu tukaba tuzi yuko iri shyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ni rimwe mu mashyirahamwe ashyira imbere agateka kazina muntu ashyira imbere y'uko abantu bose ku isi bo kwishyira bakizana ntitwokumva rero ingene igihugu gifise leta ikora ibinyuranye n'ibyo iryo shyirahamwe rishyira imbere hanyuma ibi biganiro bikaba atakirinze gusabwa twibutsa rero leta y'u Burundi inshingano zayo zo gukunda abanyagihugu no kubakingira no kubaha agateka kureka abandi banyepolitike bagatahuka mu gihugu bakaganira nayo kureka impunzi zikumva yuko Burundi ari igihugu cabo zigatahuka hanyuma iri shyirahamwe rya buraya naryo rigashiraho ibintu bigomba kujaho imbere y'uko ibi biganiro bibandanya bwana pacifique igira neza iyi myaka itanu yose ishize igihugu cy'u Burundi cyarafatiwe ibihano abaturage abo banyagihugu uvuga yuko mukunda batabona imfashanyo bagombye kubona murabona igihe kitageze kugira ngo abaturage babanze babone ibikenewe hanyuma namwe yenda musabe ibyo bibanza bya politiki mushaka igihe kirageze ko abanyagihugu b'abarundi babaho ubuzima nk'ubw'abandi bose bo ku isi ibyo nabyo byobaho ari uko iyi leta ibwiwe yuko ihagarika gukora ibyo bintu umuntu iyo uri kuramwica ikimurajwe ishinga ntikiba ari kuronka imfashanyo aba arajwe ishinga no kubaho ubwa mbere na mbere kuko atariho imfashanyo ntayironka abarundi benshi bari hanze y'uburundi bahunze abari mu gihugu nabo basa n'abahungiye mu mazu yabo igihe cy'uburundi uko uburundi bubayeho dukwiye kumvikana neza yuko aya maraporo yose tubona ku burundi si ubaye uko isi yose yibanga uburundi reka turebe iyi leta ya perezida evariste ndayishimiye kuva yajyaho hamaze gutaha abarundi benshi basaba gutaha barava muri tanzania barava mu rwanda ndetse leta y'u rwanda yavuze yuko ntawizabuza gutaha aramutse abyifuje barava muri kongo mu bugande ndetse bavuyeyo ishami ry'umuryango w'abibumbye ribaha indege batahana abo ni abarundi bataha ku bwende bwabo icyo cyo mubona atari igikorwa mukwiye kwishimira mu rwego rwo gufasha iyi leta nyine kuba ibyo mwifuza ni ikibazo cyiza urazi neza nk'umunyamakuru yuko ishyirahamwe mpuzamakungu rifasha impunzi ryanditse rivuga yuko ritewe uruhagarara n'ingene abantu impunzi zihunguka ziba muri tanzania zihunguka zisunitswe ku nguvu abo n'abantu bajejwe izo mpunzi sinibaza yuko hari ufise ukuri kubarusha izo mpunzi nyene ziravuga yuko zirirwa ziricwa ni rya mbere tubona jewe na veniste mu myaka yacu twabayeho aho abantu babandanya bicwa mu ikambi y'impunzi baraswa ku mugaragaro ikambi bakugwamo bakubitwa zitwa yuko zicungerewe na leta ya tanzania hamwe n'ishyirahamwe mpuzamahanga ariko urabyumva ko icyo ni ikibazo kigomba kubazwa kandi twabaje natwe twarakibajije hano ku ijwi rya amerika kigomba kubazwa leta ya tanzania ifite inshingano zo gukingira impunzi ziri ku butaka bwazo ariko leta y'u Burundi yo nayo ifite inshingano yo kubabwira iti mu gihe umutekano wanyu tubahirijwe aho ngaho muri tanzania nimuze hano iwanyu turawukingira ibyo turabyumvikanaho tugomba kumvikana yuko ishyirahamwe hcr zivuga yuko impunzi zidahunguka kubera zishaka guhunguka ariko kubera zitewe ubwoba yuko tudakwiye kuvuga yuko impunzi ziriko zirahunguka nk'uko zibishaka icyo ni ikintu gikomeye cyane tureke wanashaka no mu mwuga wo kumenyesha amakuru turakwiye kugishimikira ko kuko hari abavuga ngo impunzi zirahunguka ukamengo zihungutse zibishaka ni nk'uko uno munsi uwo kubwira kuva mu nzu iwawe aho uri aguforosa ati vaho uravaho nyine mugabo ntububwiye kuko wabishaka icyo ni ikintu gikomeye ariko icyo turi ko turayaga uno munsi ni kiciba ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya twibutsa iri shyirahamwe ry'ibihugu bya buraya yuko icatumye rifata ibihano kitahavuye pacifique igiraneza umuyobozi w'ishyaka map burundi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane ku kanya mwaba muduha
akaba ari ntunga duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na frederic nkundikije yashizwe hamwe na fasili gebehu twempi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kwandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha